Kamooltaan dhaggeeffattoota keenya egaan akkuma kaleessa isiniin jenne mootummaan Itoophiyaa jimaata darbe labsii yeroo atattamaa waan labseef jecha sagantaa keenya idilee wiixataa haga jimaatatti isinii dabarsinu irratti daballeetoon sanbattan kana odeeffannoo haaraa arganne simbiraan gahaa jirraa kaleessas akkuma turre har'as deebinee dhufneerra.
Istuudiyoo keenya as Waashingtan diisii irraa tamsaasa kallattiin qophiyaarraaf kan isin waliin turru antuu jubee horaaf.
Animmoo Tigist Gammeeti.
Teegista sagaleen kee jijjiiramee jira. hin barrisa qufaas qabe moo.
Dhugumaa qufaatu naqabee sagalee na duuchee egaa dhaggeeffattoota keenya na'uuf kalchaa jechuun barbaada asumaanii egaan gara qophii keenyaa har'aaf jennee beeksisuutti yoo dabarre Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa labsamus godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti uummanni. gadi bahee namoota hidhaa keessaa bahan simachaatii jiraachuu dhagahaati jirraa lixa oromiyaatti naqamteedha amma dambidoollotti shawaa kaabaa magaalaa gabra gurraachatii fi iddoowwan kaan keessattis akkasuma.
labsiin booda haalli oromiyaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhuuf jiraattotaaf hoogganoota paartii mormituu dubbisnee jirra kan jiraataan magaalaa gabra gurraachaa tigistiif ibseen jalqaba.
Hirmaaddeen tureessi fiicharraa tokkummaan gadhiisame gabra gurraacharraa geetuu girmaa jedhama. Namni. Sadii immoo gaafsoon irraa bara jaarsa jechuudha. Geettuu girmaa garuu naannoo sulultaatti hojii hojjechaa mootummaatti turee achi qabame iddoo dhaloota isaatti gabra gurraacha qabame. Jarreen ijoolleen gaafsoon irraa qabaman immoo shakkuma siyaasaa yookiin immoo inni itti shakkaniif.
Simannaa godhameef sanirratti yeroo isaan dhaabbatanii haasaa hawaasa isaan simatee godhanan argee simannaa san eenyu qopheesse.
Qeerruma magaalaa gurgurraatti qopheesse jimaata kan qophaa'eef agarsiisa. Irratti namoonni biraa yookiin qaamni mootummaa akka dhufan dhaga'uu isaaniif irraa kanas qophiin inni godhee hin jiru. Haasaalleen bulchiinsi aanaa waajjira poolisii irraa haa ta'u dhimma nageenya irraa namoota dhaqee haasaa hin goone. Bulchiinsa magaalaa garuu achitti argame malee sagantaa kana qopheesse qeerroo magaalaa gurgurraatti.
Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa biyyattii guutuutti labsuusaa hin beeksise immoo san dura gaaf tokko kamisa jechuudha. Kamisuma darbe kana. Suni dhiibbaa qabaateera sagantaa godhame irratti.
Sanirratti qophii hidhamtoonni mana hidhaati jedhanii simannaa magaalaa gabra gurraacha irratti godhametti poolisiin naannoo ta'ee koromsiisaan. haala mijeessaniituma wajjin amma staadeemitti dhaqanii waa'ee labsii mootummaan labse immoo hawaasni ta'e hundumtuu qeerroo yeroo saniif ifa kan ta'eef wantin immoo labsameetoo seeronni isaa fi shaalli isaa kaleessa malee guyyaa jimaataa kanitti namni hundi dhaga'eetoo labsiin kun akka wanni itti hin dhagaamne hawaasaaf ifa hin taane ibsaan godhan gaafa sanbata duraa waan ta'eef labsiisan labsiisan wal qabatee wanti jedhame hin jiru jechuudha bariisaa sana namni kan dhaga'ee akka labsiin labsameef gaafa sanbata duraati malee jimaa kana mul'atee jiru. Tole egaa ergasii as immoo erga labsiin kun maal maal akka dhoobu himame booda haalli magaalaa keessa jijjiirameera waan haaraa maaltu jira.
Waan haareen jijjiiramni jiru namni ofuma isaati of sodaata. yeroodhaan galuu yookiin galgala qeerroon akka duraanii daandii irra deeman yeroodhaan hin galu. Deebiitoo waraanni iddoo lama bu'e. Iddoo magaalaan gabra gurraachaa qarqara lamaanitti buusanii tokko iddoo kaambii jedhamu yeroo duraanii araa godaanaa jedhamee too warri daandii hojjetu kun keessatti konkolaataa dhaaban tokko achitti buusanii inni lammaffaa immoo goraa iddoo jedhamu. Iddoo waajjira bishaanii keessatti buusan konkolaataa afurtu jechuudha. Kanaafuu haga ammaatitti sochii gochuurraan kan hafe namni isaaniin wal sodaachuurraan kan hafe isaanis amma miidhaan geessisan yookiin wanti jedhame hin jiru.
itti aanaa dura taa'aan paartii mormituu koongireesii federaalawaa oromoo obbo mulaatuu gammachuu labsiin yeroo atattamaa labsamus biyyattii keessatti jechuudha uummanni gootota isaanii bahee simachaa jira jedhanii haala waliigalaa biyya keessa jiru amma tokkoonuu ibsaniiru tujubeetu dubbise.
labsiin atattamaa kun tossaa akka ta'u malee kanaan dura saba keenya gubbaa tureera. loltuun keessa bobba'ee karaa adda addaatiin saba keenya miidhaa jira. Kanaaf yommuu ba'ee hiriira ba'ee kanaan dura mirga isaatiif gaafatu loltuun kun iddoo isheetti deebitu kan jedhudha kan kanaan dura waan ta'aa ture. Ammayyuu taanaan immoo sabooti keenya Oromoon hundumtuu warra mana hidhaati yaa'ee. yeroo ammaadhaa simacha inni godhu utuma kun hundumtuu jiruuti bira darbee wanti barbaadame haa dhufu hedheetu simachaa jira. Hamma ammaatti lixa wallaggaatti warri gadi bu'anii dimbiidhaa simatamanii gad darbaniiru gara dambii doollootti aan deeman jiru iddoo adda addaatti kan galan jiru sabi ba'eedhumaa simannaa gaashaa godhee fi iddoo adda addaatti iyyuu yoo labsiin kun jiraate iyyuu ba'eedhuma simataa jira amma ammaatti.
Nagaadhaan geggeeffame homaa wanti dhaqqabe hin jiru.
Amma ammaatti nagaadhaan geggeeffamaa jira. Galata kan nuyi dhiyeessinu darbee darbee poolisiin Oromiyaadhaa iddoo tokko tokkotti sabaajii walitti qabamanii saabi kabaja guddaa qabaa fi isaanis sabaaf kabaja guddaa qabu. Nus kabaja guddaa isaanii qabna. Saba keenya akka ittiin buune akka rakkinni nu uumamne irraa fagaatanii hin ilaaluu hin eeguu. Sabi keenyas immoo tasgabbaa'ee qeerrootiin tasgabbaa'ee warri qeerroos haala mijeessanii akka namni nagaadhaan bahee nagaadhaan akka hundumtu keessatti qooda fudhatanii nagaadhaan baay'ee kan nama gammachiisuudha kan nama boonsuudha waan amma hojjetamaa jiru saba Oromoodha seenaa guddaa hojjetaa jira waa'ee karaa nagaa fi sablammii ittiin bu'u mi'a namaa ittiin bu'u qabeenya namaa ittiin bu'u jireenya namaa ittiin bu'u nagaadhaan bahee saba nagaadhaan galuudha. Sabni kun baay'ee kan nama boonsuudha.
Qophiin keenya akkumatti fufetti jira dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kamisa darbe irratti ministirii waajjira dhimmoota koominikeeshinii Itiyoophiyaa Dooktar Nagarii Leencoo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny xalayaa aangoo gadhiisuu galfachuu laalchisee ibsa yeroo nuuf kennanitti labsiin yeroo hatattamaa labsamuuf jira odeeffannoo jedhu dhaga'amaa jira. kun ammam dhugaadhaa gaaffii jedhuuf labsiin hatattamaa kabira hin jiraatu sababiin labsii hatattamaa fidus hin jiruu jedhanii turan boorumtaasaa garuu labsiin kun ni labsame haaluma labsii yeroo hatattamaa kana laalchisuudhaan tigist dooktar nagarii leencoo finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiistee jirti haala nageenyaaf dhimma siyaasaa keessatti haalli amansiisaan jiraannaan murtoon guyyaa tokko miti sa'aatii tokkottu ni jijjiiramaa jedhan.
gaariidha tigist yeroo gaaffii deebii kana gaggeessine dubbii ijoon waa'ee aangoo gad lakkisuu gaafachuu muummicha ministeeraati malee waa'ee labsii yeroo hatattamaa hin turre odeeffannoo yeroo sana turenis immoo labsii yeroo hatattamaa labsuun ajandaa hin turre haa ta'u malee eegasii kan odeeffannoo nuti arganne borumti isaa manni maree nageenyaa kan biyyoolessaa Xiinxalaa yookiis immoo gabaasaa haala nageenyaa biyyattii akka haaraa qabuu fi isa immoo labsii yeroo hatattamaatti dhiyeessuu danda'a jedhee waan amanee fi mana marii ministeerotaatti akka dhiyaatu ta'ee ture. Kanaaf gaafa jimaataa gara galgalaa jechuudha manni marii ministeerotaa dhimma kanarratti mari'atee labsii kana kan dabarse. Kanaaf waan tokko asirratti hubatamuu kan qabu. Odeeffannoo dura tureen gara sanatti wanti nu geessu hin jiru yeroo hatattamaatti kan nu geessu hin jiru ni jedhame sirriidhuma ture jechuudha. Haa ta'u malee gabaasaa dhiyaateen wanni kun haalli inni amma argisiisaa jiru tokko tokko labsii yeroo hatattamaa nu barbaachisa jechuudhaani dhimmi kun kan ilaallatu keessumaa qaama dhimma nageenyaa hordofurraa gabaasii waan dhiyaateef ilaalamee akka murtaa'u ta'eera jechuudha. Egaa haala nageenyaa fi dhimma siyaasaa irratti guyyaa tokko keessatti miti sa'aatii tokko keessatti iyyuu haalli amansiisaan jiraannaan murtoon jijjiiramaa jechuudha. Kana waan ta'eef murtoon amma ta'e kun ifaa ta'eera hundumaaf jechuudha. Gara fuulduraatti immoo isa hordofee wanta dhufuu fi haala inni itti raawwatu akkuma labsiin sun labsametti. waliin deemee kan ilaallatu jechuudha.
Haalli ammaa san geechisa jettan kun egaa guyyaa tokko miti sa'aatii tokkottuu haalli murtoo akkasii fidu jiraachuu danda'a jettanii haalli sun hin jiruu jedha hawaasni haalli guyyaa san uumame yookaan immoo haalli guddaan dhimma kana akka murtoorra gahamu godhe hoo jiraate maalinni.
Egaa ana bira kan jiru isuman dura sitti himeedha. Egas immoo haalli gara kanatti nu geessu jira jedhee qaamni dhiyeessee jira. ammas yaada kennuu kan danda'u uummanni wanta lafarra jiru qabatamaatti ofii isaatii ilaalaa waan jirurraa ka'ee jechuu danda'a. Qaamni wanta kana qorate immoo qorannaan keenya kan argisiisa jedhee dhiyaatee maanni dhiyeessuu danda'a. Akkas isaa ta'e egaa itti dhiyeenyaan wanta kana irratti haasa'uudhaaf carraan arganne karaarra waan turee fi amma kanan sii kennuu danda'u kanuma duwwaadha. Gama uummataatiin wanti ka'u wanta lafarra jirurraa ka'eeti. Egaa bakka hundumaatti odeeffannoo jirummoo qaama mootummaati kan harkatti qabu waan ta'eef dhimma kanarratti jastifikeeshinii gama keenyaan dhiyeessuu hin qabnu gara fuulduraatti immoo wanta dhufuu danda'u qabatamaatti waan arginu irra dhaabbanne yeroo uummataa fi odeeffannoo laanuun jiraataa jechuudha.
Egaa gaafsan ganama isinan akka labsiin akkan jiraachuu hin dandeenye dubbattanii san booda guyyuma san erga murtaa'ee biyya alaallee jiraattan wanni dhageechan jira ture. Odeeffannoo akkan qabutti koree ministiroota sanirrallee keessa jirtan sin namoonni san gaafachaa jiran karaa miidiyaa adda addaan sanirraa wanni dhageechan tureera.
Teekistii akkuma nama sitti miidha. Yeroo dhimma kanarratti mari'atamu yeroon isaa yoomi jimaata ture. Jimaata halkan ture. Carraa arganne asirratti hin argamne maaliif san karaaraan ture siin jedheera. Haa ta'u malee dhimmicha ilaalchisee odeeffannoo. Ga'a nagayeeraa jechuudha. Maaliif hojii keenya waan ta'eef qaama dhimmi ilaallatu irraa odeeffannoo gahaatti arganneerra. Amma murtaa'uunsaa hundumaaf iyyuu ibsameera waan ta'eef kanarra waan caalu wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Ammas taanaan xiyyeeffannoo inni guddaan akkamittiin ituu haalli bulchiisa siyaasaa cimee kallattii addu'aa waliin kaa'anii bakka walbu'iinsisii. sirna dimokiraataa ta'anii akkamittiin xumuramuu danda'a. Addawaayini dura taa'aa dhaabichaa filatee itti aansuun immoo muummicha ministeeraa karaa paarlaamaatiin akkamittiin itti muudamuu danda'a inni jedhu ammallee gaaffii guddaadha. Xiyyeeffannoo guddaan siisadha jechuudha. Waa'inni labsii hatattamaa yeroodhaaf akkuma beekamu haala kanaan immoo rakkoo nu mudatu mara hiikuu dandeenya jennee isin amannu rakkoo nageenyaas taanaan abbaan nageenyaas uummatichuma abbaan biyyaas uummatichuma waan ta'eef uummaticha dhaggeeffachuudhaan bulchiisa siyaasaa uummaticha gammachiisuu bulchiisa gaarii sirriitti mirkaneessuun uummata waliin ta'uudhaan nageenya eegamuun kan danda'amu malee qaama nageenyaa qofaan nageenyi yeroo kamiyyuu eegamee hin beeku gara fuulduraatti immoo qaama nageenyaatu nageenya mirkaneessa amantaa jedhu hin qabnu.
Ministeera waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dooktar Nagarii Leencoo yeroo keessanii fi odeeffannoo nu biraan keechaniif ulfaadhaan jedha.
Galatoome Teegista.
dhaggeeffatoota keenya haala yeroo ammaa laalchisee waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa biraa ibsa argachuudhaa yaaliin goone har'aaf hin milkoofne dubbi himaan waajjirichaa obbo addisuu araggaa garuu karaa fuula feesbuukii isaaniitiin ibsa har'a maxxansaniin haalawwan isaan ibsa isaanii keessatti tuttuqan keessaa amma tokko simbiraan geenyaa tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi fuula feesbuukii obbo Addisuu Araggaa irratti maxxanfame kun akka jedhutti gaaffiiwwan gurguddoon uummata keenya irraa ka'aa jiran gaaffiiwwan sirriif haqa qabeessa ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ni hubata. Kana yaada keessa galchuudhaan sadarkaa naannoof sadarkaa federaalaatti ejjennoo ciccimoo fudhachuun gaaffiin siyaasaa dinagdeef hawaasummaa uummata keenya tartiibaan deebii akka argatan qabsoo karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een geggeessaa jirra. qabsoo geggeessaa jirruunis gaaffiiwwan gurguddoon uummata keenya deebii argachuu eegalanii jiru kan hanga ammaatti deebii hin argatin jiranis yeroo gabaabaa keessatti deebii akka argatan mamii tokkollee hin qabu jedha ibsi isaanii kun gama biraatiin jedha ibsi kun gama biraatiin qabsoo uummanni bal'aan naannoo keenyaa geggeessaa jiru hooggansa mootummaa naannoo oromiyaatiin karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een duraa duubaan bakka deebii argataa jirutti qaamotiin adda addaa xiyyeeffannoo uummata keenyaaf. mootummaa naannoo oromiyaa bittinneessuudhaan ajandaa qabsoo ijoorraa akka maqsamu taasisuuf jecha guyyaa borii guraandhala kudha tokko bara kuma lamaaf kudhan irraa eegalee magaalota oromiyaa muraasa keessatti waamicha lagannaa gabaaf hiriira mormii taasisaa jiru waamichi hiriira mormiif lagannaa gabaa waamamaa jiru kun sochii dinagdee naannoo keenyaa dadhabsiisa aarsaa lubbuu qaamaaf qabeenyaa irratti qaqqabsiisuun aarsaa bu'aa hin qabaanneef hin barbaachifne nu kaffalchiisaa jedhan obbo Addisuun. Kanaafuu uummanni Oromoo bal'aan dargaggoonni Oromoo waamichi hiriira mormiif lagannaa gabaa taasifamaa jiru qabsoo uummata Oromoo duubatti akka deebisu hubachuun hiriira mormiif lagannaa gabaa waamamaa jirurraa akka of qusatu uummanni keenya walga'ee tokkummaadhaan nageenya naannoosaa akka eeggatu waamicha keenya dabarsinaa jedhan. dhaggeeffatoota keenya waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa dhaqqabne haala yeroo irratti ibsa argachuuf yaaliin keenyatti fufaa kanarraa kanumaan xumurra qophii boriitiin walitti deebinaa an tuujubee horaadha.
aniif tigisti gammeetii turtii gaarii qophii bolootii wal argina.